irenejwe y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muteze amatwi twongere guha ikaze abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na frederic nkurikije ateramije ibiganiro vy'iradiyo ijwi y'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi no guhera isa kumi na zibiri turabashikiriza umuziki ntimutange rero dutangure ibiganiro vyacu vyo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe
mwaramutse mwese nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza niryo bagezaho amakuru muri bangladesh abantu mirongo itanu na batandatu bamaze guhitanwa n'inkuba muri iyi minsi ibiri ishize abantu bahiye ubwoba nyuma y'uko kuwa kane abantu mirongo itatu na batatu bakubiswe n'inkuba mu ntara cumi n'enye za bangladesh kuri uyu wa gatanu abandi makumyabiri na batatu nabo inkuba yabatwaye ubuzima hari kandi n'abandi bakomeretse uretse abo bahitanywe n'inkuba muri iyi minsi ibiri umunyafurikakazi mu buyobozi bwa fifa ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru fifa hejuru kwa gatanu ryatoye ryashyizeho umunyamabanga waryo mukuru ni fatima samba diyufu samura ni umunyasenegalikazi abaye umugore wa mbere n'umuntu wa mbere kandi ubaye umuyobozi ugiye kuri ubwo buyobozi bw'umunyamabanga mukuru wa fifa utavuka ku mugabane w'uburayi samura ubu afite uburambe mu muryango w'abibumbye ariko nta bunararibonye mu mupira w'amaguru ayafite cyangwa se yaba ajyanye mu buyobozi bwa fifa cyakora perezida wa fifa FIFA Gianni Infantino afite icyizere cy'uko hazafasha kugarura iryo shyirahamwe icyizere uh, ku isi nyuma y'uko ibibazo bigaragaye bijyanye na ruswa n'ibijyanye n'imari Infantino ati yagaragaje ubushobozi bwo gushyiraho amatsinda no kuyayobora kandi yavuguruye uburyo imiryango itunganya neza akazi kayo ariko kandi icy'ingenzi kuri FIFA asobanukiwe ko gukorera mu mucyo no kubazwa ibyo umuntu yakoze ari inkingi y'umuryango uyobowe neza kandi utunganya umurimo wawo samura atangira akazi ke azatangira akazi ke gashya hagati mu kwezi kwa gatandatu nyuma y'isuzumwa rizakorwa na komite yigenga bareba ko yujuje ibyangombwa kuri uwo mwanya uwahoze hari umunyamabanga mukuru wa fifa jerome varki w'umufaransa yirukanywe mu kwezi kwa mbere kandi yaciwe mu mupira w'amaguru igihe cy'imyaka cumi n'ibiri biturutse ku bibazo bya ruswa umutwe w'abarwanyi bo muri libani hezbollah washyinguye aho n'ejo kwa gatanu washyinguye umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru amaze guhitanwa n'igitero muri siriya aho uwo mutwe wohereje abarwanyi amagana menshi abarwanyi ba hezbollah batwaye isanduku yarimo umurambo wa mustafa bafedine banyura mu mihanda yo mu majyaruguru ya beirute bajya kumushyingura badredine yari afite imyaka mirongo itanu n'itanu yayoboye uwo mutwe w'abashiyite barimo kurwanya kurwana mu ntambara muri siriya yari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru wo muri uwo mutwe upfuye kuva hezbora yakwinjira muri ubwo bushyamirane hashize imyaka nta gutanga ibisobanuro hezbora yavuze ko badredine yahitanywe n'igisasu cya rutura cyaturitse cyari kibasiye kimwe mu birindiro by'uwo mutwe hafi y'ikibuga cy'indege cya damasi leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya bigiye gufatanya mu kuyobora icyiciro gishya cy'ibiganiro ku bibazo bya siriya ni mu cyumweru gitaha ibyo bihugu biragerageza kureba ukuntu ihagarikwa ry'imirwano ryagumaho hakavugurwa kandi n'uburyo bwo gutanga imfashanyo cyakora kuba ingabo za guverinoma ya siriya ziherutse gukataza biragabanya ububasha bwo kongera gutangira ibiganiro bya politiki bibonwa nk'aho ari bwo buryo bwiza bwo guhagarika intambara itsinda rigizwe n'ibihugu cumi na birindwi bishyigikiye siriya rirazateranira mu nama i vienne kuwa kabiri byitezwe ko rizasuzuma ibiganiro bya politiki byahagaze rizasuzuma kandi n'ibibazo biboneka mu kubumbatira ihagarikwa ry'imirwano ryemejwe mu kwezi kwa kabiri n'uburyo ibyangombwa by'ubutabazi biva muri oni bidatangwa buri gihe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama avuga ko amasezerano hagati y'amerika n'ibihugu bitanu byo mu majyaruguru byongere- byongereye ubufatanye imbere y'ubushotoranyi bw'uburusiya ngo kubera ko ah, ubu- ibihugu binini byakwibasira ibitoya
turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avuga ku isi ijwi rya amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika abagabo bahuza ibitsina hagati yabo ntibitabira amahimiriza yo kwisuzumisha umugera wa sida ku rugero rukwiye abagabo barenga ibice mirongo itandatu na bine ku ijana ku isi bamenyesha ko batanyurwa n'impanuro baronswa n'abaganga iyo baje kwisuzumisha ku kabanka ko abarenga ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana bavuga ko abavuzi batabaha umwanya wo kuvuga ibijyanye no guhuza ibitsina kwabo nk'uko biri mu matohoza y'ishyirahamwe ry'abaganga bo mu bufaransa crips yo mu mwaka wa bibiri na cumi na kane mu bihugu bishika mirongo umunani amategeko aracahana abagabo bahuza ibitsina hagati yabo akarorero ni ako mu gihugu cya tunisiya aho mu mwaka uheze umunyeshure wo muri kaminuza yakubaguwe n'abapolisi inyuma y'ukwagigwa n'icaha co guhuza igitsina n'uwundi mugabo ubutungane bwamuciriye igihano co gufunga umwaka wose nk'uko ikinyamakuru Le Monde co mu Bufaransa kibimenyesha abagabo bahuza ibitsina hagati yabo barandura umugera wa sida kurusha iyindi migwi igisata citaho ibijanye n'amagara y'abantu bo mu gihugu c'ubufaransa institut de veille sanitaire bamenyesha ko abagabo bahuza ibitsina bandura umugera inshuro zirenga cumi n'icenda ugereranije n'iyindi migwi kubw'ivyo amashirahamwe agwanya igwirirana ry'umugera wa sida akwiye kwitaho vy'umwihariko imigwi y'abantu bahuza ibitsina babisangiye nk'uko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu citaho kugwanya umugera wa sida kibihanura mu cegeranyo caryo co mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu tumenyeshe ko ukwama abantu bisuzumisha umugera wa sida bikinga kuwandura ibitigiri vy'abandura vyaragabanutse ku rugero ruri hagati ya mirongo ibiri na mirongo ibiri na gatanu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ribimenyesha nk'uko muvyumva mu kiganiro kiraca uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo kuri mikro ijwi ni rya raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira mu gutangura ikiganiro nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo muri komine mukaza iri hagati mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira inzitizi zokugwaho kugira abahuza ibitsina babisangiye bipimisha umugera wa sida ruganira na mugenzi wacu alain ive irankunda radiyo n'ibimenyeshamakuru byayo boreka gushyira hejuru amazina y'abo bagiye kwisuzumisha kugira ngo aho babaye ntibabamenye leta yokuraho bijya bihano kubera biragaragara yuko ibihugu byinshi uramutse umenyekanye yuko uri umuntu sexuel ucuronka ibihano ukaja mu gasho harakwiye gushyirwaho nk'amavuriro ko bigoye mu mico y'abarundi bakagenda ahantu hamwe baba bazi bakabasuzumiraho
ni uko boshyiraho abantu barerwa gutanga inyigisho kuri abo bantu nka kujya hasanzwe hariho n'abandi bigisha abantu banduye umugera biciye mu bundi buryo busanzwe nyine bwo guhuza ibitsina kujya nabo batabakumira usanga hariho n'imiti bagenewe guha abo bantu
boca bafata abantu bamwe bamwe bitore bakabigisha hanyuma nabo bakaza kwigisha abandi buke buke bashobora kuja kwipimisha ku bwinshi umugera uk- bakabona ukuntu amagara yabo ariko aragenda
ni uko abaganga bo bagirira ibanga kuri ubwo rero boreka kugira ubwoba hanyuma umuntu asanzwe ahuza ibitsina n'umugabo babisangiye akabivuga agashinga intahe akavuga ati je nanjye ndimwo akanabwira n'abandi ukuntu ibintu bimeze
amareta ahamagarirwa gukuraho amategeko akumira abagabo bahuza ibitsina hagati yabo mu gihugu ca uganda vyatumye abipimisha umugera wa sida biyongera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu onu kijejwe kurwanya sida kibimenyesha vyongeye amareta ahanurwa kugira imigambi irashe ijanye n'ivy'amagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga umugera wa sida ku migwi igeramiwe kurusha iyindi aha twovuga urwaruka rusanzwe ruzi bike mu bijanye n'ihuza ry'ibitsina muri rusangi nk'uko ishirahamwe oms ribimenyesha ibice mirongo itatu ku ijana vy'urwaruka rufise imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'itanu rwo mu gihugu c'ubufaransa ruhuza ibitsina n'abo babisangiye ruramaze kugerageza kwiyahura bitumwe n'uko rutitaweho nk'uko onisida ibandanya ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo tega amatwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutohoreza mu gisagara ca bujumbura ego mperuka no kwipimisha vuba cyane hagize ikindi gihe ndipimisha nsanga ni sawa ukutemererwa n'amategeko hamwe no gukumirwa by'umwihariko mu kibano nimvo zituma abagabo bahuza ibitsina hagati yabo batoroherwa kuja kwipimisha umugera wa sida iyo ikaba inkurikizi y'irandagata ry'ico kiza mu bantu kuko bahuza ibitsina mu kinyegero batikingiye nk'uko amatohoza yakozwe n'igisata peneles co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida avyemeza bamwe mu bagabo bahuza ibitsina hagati yabo bahitamo gushinga ingo n'abagore mu gutinya ikumirwa ivyo rero bigashobora gutuma yanduza umuryango wiwe wose mu gihe aba yaranduye nk'uko bivugwa na muganga alphonse nkunzimana arongoye igisata peneles ariko rero bamwe muri bo bararengera inzitizi zotuma batipimisha ukwiyakira no gutsinda ubwoba biri mu byafashije irakoze brise batazira maya aba mu gisagara ca bujumbura kwegera ibigo bipima umugera wa sida ibyo nariyakiriye nta ngorane binteye naho bonda gute niyakiriye kuva kera cyane jewe imana izigende nzobaho nimba nduzohinduka nkaba ubundi mugabo mu myaka iza sawa imana nizo yabishatse maze kugira depistage nawe urumva ingufu zo kubwira abandi bagende bayigire kuko ntibiryoshye kubona umuntu aguma afite ubwoba ndamujyana kwipimisha inyigisho zinyuranye zitumirira abahuza ibitsina babisangiye kwijukira kwipimisha ikiza sida ni ingirakamaro uwiyise izina ry'iryomekerano desire afise imyaka mirongo itatu n'ibiri yemeza ko izo yumviye mu kigo anss zamufashije kwama yipimisha uko amezi atatu arangiye iyo ikaba inkurikizi yo kwama yiyubara kwama akoresha agakingirizo igihe cose ahujije ibitsina n'uwo babisangiye ibintu biruko mu gihe hari n'abandi bifatira ingingo ubwabo yo kwitura ibigo bipima umugera wa sida akarorero n'uyu musore afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza akaba ari mu mugwi w'abagabo bahuza ibitsina n'abo babisangiye narabyiyumvisemo ko nkeneye kubigirisha kubera amenye amagara yanjye ukuntu ameze n'ukuntu nca nifata mu nyuma yego nca ndipimisha kandi byagenze neza wowe birakorohera yuko ushobora gukurikira amagara yawe cyane cyane mu kwama wipimishije mu gituzi ko mu miryango myinshi bashaka gukumira mwene mwebwe abantu hageze mu buzima bwanje nta muntu n'umwe azaza kumbuza kuri ico nshaka kandi neza kwivuza kubera ndi umuntu kandi sinashobora kwandura kandi ikiza kitagira umuntu gifata uko ibintu biri bishobora gutuma umugera wa sida udatuzwa burundu mu bahuza ibitsina babisangiye co baciza nuko amahimiriza akangurira uwo muce yoshika no hagati mu gihugu mona ari mu bahuza ibitsina nabo babisangiye asanzwe ajejwe igisata kiraba ubuzima bw'abahuza ibitsina babisangiye mu runani abs rwishinze kurwanya ikiza sida mu burundi atera kamo avuga ati acari agahazi hagati mu gihugu mu gisagara hari amashyirahamwe menshi ubunye asanzwe yatahuye yuko bariko baragwanya ikiza ruhonyanganda sida hari imigwi badakwiye gukwimigwa hakaba harimo uwo mugore rero w'aba homosekisuweli bahuza imibiri basengeye ibitsina ariko hagati mu gihugu ntibirashikaye neza icigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani cerekanye ko abagabo bahuza ibitsina hagati yabo bari mu migwi itatu iza imbere ni ugufatwa n'umugera wa sida ibintu vyunyugwa nuko abenshi muri bo atabumenyi bafise buhagije bwo kwirinda umugera wa sida nk'uko maya umwe mu bahuza ibitsina n'uwo babisangiye avyemeza ivyo abivuga afatiye ko we ubwiwe yamaze imyaka irenga itandatu atazi ko yokwandura ikiza sida ikigo rng plus c'ugwaruka rugendana umugera wa sida kiraha akaryo abahuza ibitsina nabo babisangiye kungurana ubumenyi mu bijanye no kwipimisha no kwirinda ikiza sida nadia ndayikeza ajejwe igisata co kwakira abantu baje kwipimisha muri ico kigo rng plus aratuyagira uko baborohereza mu gihe babituye iyo bafite ibibazo bibabakiye kwipimisha umugera wa sida baraza kugira ngo badusabe impanuro iyo bagize ivyo biyago babigirira ngaha muri iki kigo tugaruka rugenda n'umugera wa sida hama tukabakira kuko benshi baba bafite ibibazo byo kwipimisha umugera wa sida canke ibijanye n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka tumenyeshe ko igisata peneles co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida gitegekanya kugira amatohoza nyayo ku bitigiri vy'abahuza ibitsina babisangiye haba ku bagore n'abagabo mu myaka ibiri iri imbere
muri afurika abatora inyishu inyuma yo kwisuzumisha umugera wa sida mu bagabo bahuza ibitsina babisangiye ni bake ku gihumbi n'ijana na mirongo ibiri na batanu bipimishije mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda abasubiye gutora inyishu z'ibipimo ntibarenga ibice cumi ku ijana imvo ni ugutinya kumenyeshwa ko banduye umugera ivyo biruko mu gihe umugabo umwe ashobora guhuza ibitsina n'abagabo bashika cumi atikingiye nk'uko biri mu cegeranyo ca onu sida co mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda ubumenyi buke mu bijanye no kwandura umugera wa sida ni intandaro yo kutipimisha abagabo bahuza ibitsina babisangiye bo mu gihugu ca nigeria bo bavuga ko umugera wa sida wandugwa gusa hagati y'umugore n'umugabo nk'uko onu sida ibandanye ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida kw'abagabo bahuza ibitsina hagati yabo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida peneles muganga alphonse nkunzimana aganira na mugenzanje alain ive irankunda muganga alphonse nkunzimana ndabaramukije ndabaramukije amahoro byifashe gute mu bijanye no kurwanya ico kiza ca sida ku bahuza ibitsina babisangiye mbanze menyesha bariko baratwumviriza ko abo bantu mu burundi bari bariho naho kuri ubu bihisha kenshi cyane cyane mu miji za bujumbura za gitega za kayanza za muyinga ingene umugero ungana ngaha mu burundi intambwe iramaze gutegwa kandi bimwe bishimishije uri ku rugero rwa kimwe n'igice kimwe ku ijana birumvikana rero yuko dutereza kugira imigambi dutumbereza k'uwo mugwi w'abantu abagabo bahuza ibitsina n'abagabo ariko abakenyezi bahuza ibitsina n'abakenyezi bagenzi babo nta biharuro dufise dushobora gukorerako ko amategeko yo mu Burundi atorohereza yuko abo bahuza ibitsina bisangiye baja habona ayo matohoza mwayagize gute muri iyo ntumbero yo kurwanya umugera wa sida turabarondera twasanze naho ayo mategeko atakundira kuja habona bariho nta mugwi n'umwe dutegereza gusiga inyuma bigira ingaruka ku gikorwa twariko turakora abo twaganiriye bavuga yuko ico baciza ari uko boronka ibigo vyiharije bishobora kubapima umugera wa sida ibikorwa dukorera kwa muganga byugururiwe bose ahubwo mbonereho ndabahimiriza ni byiza ko ubivuga kugira ngo tumenye ibyo tugukorera nyine tugufasha biratandukanye n'igihe dufasha uwundi uwo muntu ageramiwe tubiteho kurusha ntuhave mwiyumvira ngo amategeko azabafatira kwa muganga cyangwa iri kwa muganga nta mupolisi ahari biboneka ko bari ko bariyongera abo bahuza ibitsina babisangiye mbega nimwibaza yuko kurwanya umugero wa sida muri uwo muce bishobora kuba ikibazo gikomeye kitoroshe gutorera inyishu rero ko hari abantu baguma bagwira kubera ko bahuza ibitsina n'ababisangiye gira tuti ibyo ariyo byose uko bangana kose kandi ko begemewe no kwandura umugera turaba imigambi ibereye turwanye umugera wa sida no muri bo abatarandura tubigisha ingene bo kwitwara bizere ko igisata murongoye rero kijije kurwanya umugera wa sida ko kigiye kubashigikira bikomeye mu bijanye no kubarinda umugera wa sida nako twananabitanguye turabitaho cyane muganga alphonse nkunzimana ndabakengurukiye murakoze cyane Bye.
ara nkunda kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumira gato mukumviriza indirimbo yitwa baho ihanura kudakumirana yaririmbwe na nziza desire ni meza nta n'umwe yoyanywa nitwibagira kwikiza sida tugiye kutumara
twibutsa abari ko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro turi ko tuyaga ku bijyanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
nagomba ndababaze muganga none umuntu ashobora kwandura gute umugera wa sida cyangwa izindi ndwara zandukira mu kugira imibonano mpuzabitsina ku bagabo basa kugira ngo tumenye neza ingene umuntu ashobora kwandura abantu babiri bahuza ibitsina babisangiye baragwara indwara ya sida ahubwo bo bandura ku rugero ruri hejuru kuruta hagati y'umugore n'umugabo rero aramutse agize iyo mibonano mpuzabitsina kandi akikeka yuko ashobora kuba yaranduye ikintu cya mbere agana kugira ni ukwipimisha mbaza ndakwishura
dufatiye nko ku bagore n'abagabo bahuza ibi- ibitsina bafatwa n'indwara zimwe zimwe twokwita za sifilisi n'izindi zi- zica mu bihimba by'irondoro ku bagabo naho cyangwa ku bagore gusa bahuje bahuje ibyo bitsina izo ndwara nazo zoba zishobora kubafata kiretse sida cyane rwose hari ku bahuza ibitsina batabisangiye eka nabo nyine bahuza ibitsina babisangiye izo ndwara zica mu bihimba by'irondoka nka sifilisi burenoraji eka n'izindi zose barazandura ku rugero rungana kuko nta n'umwe aba yakoresheje agafuko kandi barandukizanya ku bwinshi mbaza ndakwishura
ko hari indwara nyinshi dusanzwe twanduka mu mibonano mpuzabitsina ku igihe ari umugabo n'umugore igihe ari umusigisorite naho izo zindi ndwara turi tumugira wa sida bazipima gute izo ndwara barazipima kuko hari abaganga babinonosoye abo bita abapokitologe mu kubakira bakamenya n'ukuntu babakira na cane cane no kumenya ukuntu babasuzuma kugira barondere izo ndwara zikunda gushikira aba bakunda guhuza ibitsina kandi babisangiye
gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nkaba nashaka kubaza mbega muganga ko tuzi yuko abagabo n'abagore bahuza ibitsina hariho udufuko twabigenewe mbega hoho abo bagabo hariho udufuko twaba twaragenewe gukoresha ico mwomenya nuko tuyo dufuko dusanzwe dukoreshwa aritwo bakoresha nabo nyene kugira bikingire ingwara zitandukanye zica mu muhimba vy'irondoka nta tundi tubagenewe bo nyene mbaza ndakwishura
mwebwe nk'abaganga muba mumaze kwakira abaje babitura ngo kugira ngo mubarabire ko baba baranduye ego cane hari abagabo bahuza ibitsina babisangiye bamaze kutwitura na cane cane aho usanga baranduye umugera wa sida bumva yuko biba bikenewe yuko binjira mu ishirahamwe bakabakurikirana bagaheza bakabashira n'ingoga na n'ingoga ku miti yo gupfupaza kugira bwa mbere bagume bafise amagara meza baheze bashishikara ubuzima bwabo nk'abandi iyo ntero muduha n'indero nyabaki mutatubwiye twiterekeye icyo kiza none tuzo baba ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
kw'abo bagore bahuza ibitsina nagomba ndababaze ukungene bigenda yuko ata kindi ki- kiva hanze bakoresha nivyo yuko hari abagore bahuza ibitsina kandi babisangiye ariko hagati yabo barafise ibindi bintu bakoresha kugira basubirize igitsina gabo hama baheze bashobore guhuza ivyo bitsina nk'uko bavyifuza mbaza ndakwishura
mbega muganga twebwe ibyo bintu byo guhuza ibitsina ababisangiye twebwe iryo jambo ritubera rishasha iwacu i burundi mbeho hariho n'abagore baba bagira imibonano mpuzabitsina ari abagore gusa guhuza ibitsina babisangiye hano mu burundi si bishasha byamyeho ariko n'abantu muri rusange usanga babikora binyegeje kuko na cane cane hariho n'itegeko ryashizweho ribahana baramutse babafashe ibyo byose bigatuma bategera kwa muganga ngo baheze bivuze ko indwara zozo barazigwara cyane ikindi mwomenya ni uko nk'uko hariyo abagabo ku bagabo ni uko hariho n'abagore bahuza ibitsina n'abandi bagore
ivyagushikiriye nawe bishobora kugushikira ahubwo mubungabunga kandi arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo baho gahanura kudakumirana karirimbwe na nziza desire
Pourquoi les gens aujourd'hui font semblant de réaliser que tous au monde nous avons le droit de respirer Peu importe le sexe, peu importe l'âge ou la couleur ijambo abanywanyi bacu umunywanyi wa mbere ni desire niyuhire uwo ku muzinda yatwandikiye avuga ati ni kuki jewe atakwezi guhera ntafise ukuribwa mu nda imiti y'inzoka bampaye ntacimarira muganga anita duhera umuco niyuhire desire niyuhira ndabaramukije ubwa mbere nashaka kukubwira ko kuribwa mu nda ntibiva gusa ku nzoka kuribwa mu nda biva ku ndwara zitandukanye kuko murazi ko mu nda hari ibihimba bitandukanye by'umubiri yacu bihari kandi bitari bike rero gadezi ndaguhanuriye egera kwa muganga umuyagire by'ukuri hama nawe azoheza amenye ukuntu agukurikirana ari ibipima gutuma agutume ari imiti aguha aguhe ariko nawe ushobora gukurikirana amagara yawe kugira umererwe neza
reka abandi babeho ubaye wa sida ni umuntu nk'abandi
muri benshi mwatwandikiye uyundi munywanyi agira kabiri yatwandikiye ni anita nzisabira uwo kumutanga mu gisagara ca bujumbura nawe atangura turamutsa natwe turamuramukije yabajije igituma aguma afise uburuhe budahera igihe cose ari mu bihe vy'ubutinyanka muganga munyana twishurire anita nzisabira murazi yuko umukobwa n'umukenyezi iyo bari mu butinyanka batakaza amaraso kandi murazi yuko burya hari urugero rw'amaraso umuntu akwiye kuronka mu mubiri kugira amererwe neza rero kenshi na kenshi biramaze kwibonekeza yuko abakenyezi ari abantu bakarigwa mu gukama amaraso rero ibimenyetso bikunda kwibonekeza ni nk'ivyo vyo kuruha kuzungurigwa canke kumva ufise amagara make rero ganita icambere no guhanura nuko wokwegera ama- umuganga mukayaga akagutuma rwa rupimo rw'amaraso rwerekana u- urugero rw'amaraso ufise mu mubiri wazoheza agutunganirize ningana n'ingoga
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zigize ico zibafashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere w'uno munsi uvuga uti aho akayabo katari imbeba zanika imirizo bikubwiye iki bisigura yuko aho umuntu mukuru atari abantu batonya baba bagomba kwishyira hejuru
bikubwiye iki
icyo mbona atamuntu afata itegeko cyangwa ahanura abandi bagiye basanzwe bameze uko bigombeye bashaka bagomba biganzira aho hantu ko ata amategeko baba bafise abafata
bikubwiye iki
barabona kuvuga ko hagati y'urwo rugo nta mategeko aba ahari uwundi wese aca afata ingingo ashaka kugira ibyo yishakiye muri urwo rugo bikubwiye iki
nkuko nko mu rugo ugasanga inarugo sihari ugasanga nk'abana aho bari baguma bigira nk'ibyo bashatse byose kubera bazi iho abari bikubwiye iki
akayabo katari imbatamikimirizo bisigura yuko ahantu iyo atamuntu ahari atanga amategeko abantu bose bifata uko bashatse kubera atamuntu baba basabaho amategeko arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye nshimiye ara ivira nkunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku byerekeye iki ikiganiro kira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na gatatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe canke kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na raisa liliane inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turashimiye bagenzi bacu bo mu rundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isaa kumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya mangu